iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'amakuru tubagezaho duhereye kuri hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana
muramutse jeffrey namwe muteze amatwi muri aka kanya muri afurika igihugu cya gineya ejo ku munsi wa kabiri cyaratanguje isekeza ryo gucandaga abanyagihugu urucanco rwa ebola inyuma yaho uwo mugera wongeye kugaragara muri icyo gihugu muri uku kwezi abategetsi bizeye ko uwo mugera umaze guhitana abantu batanu uzoranduranwa n'imizi mu ndwi zitandatu iki gihugu cyatangaje abantu bashasha banduye ebola ku itariki ya cumi na gatatu y'ukwezi kwa kabiri inyuma y'imyaka itanu ico kiza gihitanye abantu barenga ibihumbi cumi na kimwe n'amajana atatu muri gine liberia na sierra leone haraheze indwi ata muntu mushasha avuzwe ko yanduye abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu batanguye gutangaza izo ncanco ejo ku munsi wa kabiri mu gisagara ca gweke inyuma yaho incanco zirenga ibihumbi cumi na kimwe zishikiye muri gine ku munsi wa mbere ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ryavuze ejo ku wa kabiri ko ritegekanya kurungika izindi ncanco ibihumbi umunani muri ico gihugu abategetsi muri equateur bavuze ko abanyororo hafi mirongo itanu bo mu mabohero atatu bapfuye abandi batari bake barakomereka ejo ku munsi wa kabiri inyuma y'aho imigwi y'intagondwa y'abo banyororo idacana uwaka yatana mu mitwe igipolisi cashikirije kibicishije mu butumwa bwa twitter ko ubwo bwicanyi bwabereye mu ntara za guayase azwa hamwe na tokopaxi perezida wa equateur lenin morenyo yegetse ubwo bwicanyi ku co yise imihari y'abicanyi yama yatanye mu mitwe mu busho butandukanye abategetsi bavuze ko bariko barakora kugira bongere kugenzura ayo mabohero
washington ijwi ry'amerika
umugwi w'abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu onu bakurikirana iby'agateka ka muntu ejo ku munsi wa kabiri barashimye umugambi wa perezida joe biden wo kugara burundu ibohero ry'i guantanamo ariko basaba ko ibyaha byakorewe muri iryo bohero bihanwa perezidansi ya amerika white house yavuze mu ntango z'uku kwezi ko perezida biden yifuza kugara iryo bohero rya gisirikare ca amerika riri mu gihugu ca cuba ryashyizweho inyuma y'igitero c'iterabwoba cabaye muri amerika ku itariki ya cumi n'imwe ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe imbohe zirifungiwemwo zafatiwe mu ntambara amerika yakoze ku mihari y'iterabwoba intumwa ya leta z'ubumwe za amerika ku ihindagurika ry'ibihe n'ibidukikije john kerry yasabye akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo ku munsi wa kabiri gutangura guhagurukira byihuta ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe john kerry mu nama n'ako kanama yavuze ko onu ikwiye kwihutira iki kibazo imbere y'ibindi byose ijejwe ibi abivuze haheze iminsi leta z'ubumwe za amerika itangaje ku mugaragaro ko isubiye mu masezerano y'i Paris ku bidukikije abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi mu burusiya baridoga bavuga ko ibihano ishyirahamwe rya buraya ryafatiye abategetsi b'uburusiya kubwo gufunga alexei navalny atakinini bizohindura ishyirahamwe rya buraya kuwa mbere ryarafatiye ibihano abategetsi bakuru mu gisata cy'umutekano bahorwa gucunagura navalny hamwe n'abamushigikiye ibi bihano bihana abahungabanije agateka ka muntu bibuza abo bategetsi kwinjira mu bihugu bigize uwo muryango kandi bigafata n'ubutunzi bahafitiye abategetsi ba amerika bavuga ko umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu yafatanije na bagenzi be ba buraya igihe ibyo bihano byafatwa leonide volkove umufatanyabikorwa na navalny arashima ivyo bihano ariko akavuga ko yoba intango ibindi ruhasha bikazokurikira
urakoze aloise bigira imana kutugezaho ayo makuru mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ikaze nanone mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abaturage bo mu kivoga mu kirorero cy'umujyi wa bujumbura mu burundi barasaba leta kubakomorera ku butaka bavuga ko yabanyaze ayo matongo tuburana kugera no munsi ari mu minwe ya leta abana twabyaye baratubaza none mwebwe ko mu- muguma mutwangarana aho mwavukiye hari he abo ni bamwe muri abo baturage naho mu rwanda amashuri y'incuke n'abanza igice kimwe yongeye gufungura imiryango amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere muri uganda aho zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu nkambi y'ahitwa na kivale zandikiye perezida w'uburundi zimusaba ko yazifasha gutahuka abahagarariye izo mpunzi babwijwe ry'amerika ko bamaze kubona ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr n'indi miryango ibitaho mu nkambi bababuza gutaha hcr yo irabihakana ikavuga ko ihora yiteguye gufasha uwifuza gutaha mu gihugu cye wese pierre claver niyo nkuru arakomeza Eh, nyakubahwa twagusaba muvyeyi wacu turiko turasaba gu- ko twohunguka mukadufasha ubu ni mariya umurundikazi yahungiye mu ikambi y'impunzi ya nakivale mu buganda ariko atera akamo umukuru w'igihugu yari yarahunze haraheze imyaka itanu ko yamufasha we na bagenzi we bagasubira mu gihugu c'amavukiro mukaduhu- mu- mukagira mugakorana n'im- n'umugwi ujejwe guhungura natwe bakaduhu- mukaduhungura turifuza guhunguka kabisa kuko mu gihugu iwacu n'amahoro nta ngorane ziriyo natwe tugahunguka kurya bahunguye aba mbere abavuye muri korona bagahunguka n'abandi biyandikishije bakabasinyisha bagahunguka muba mukoze cane uyo ari ku rutonde rw'abandi barenga ijana bandikiye ishirahamwe hcr ryitaye impunzi ku isi bifuza ko utwara igihugu cabo yovugana n'ubuganda bwabahaye indaro hamwe n'ishirahamwe hcr ribitaho kugira ngo batahuke nzesabira desire ni umwe muri cumi na babiri bagiye ahabona mu guhimiriza abandi kugira ngo biyandikishe mu bataha yiganiye ijwi ry'amerika kw'ico bahunze caheze icya mbere ni uko tunyotewe guhunguka twebwe abarundi bahana kivare icya kabiri nyakubahwa umumenyeshamakuru mu ntango z'uyu mwaka ihunguka aho kubandanya yaciye rihagarara ntitwigeze tumenya impamvu ubwo rero abarundi bene wacu twebwe bama batonda batonda batonda kuri ofisi ngo babandike canke babahungure canke baje gusinya hanyuma ntibikogwe rero urumva ko byaca bituma tugira icyo dukoze dukora ubuvugizi ku barundi bene wacu twongera twivugira ariko kandi barazi neza yuko guhunguka ari uburenganzira twarumvise turazi neza ko o, mu burundi iwacu amahoro n'umutekano ari umusesekara tukitahira iwacu naho biri uko hari abandi babana mu ikambi ya nakivale babona ko hataragira ko batahuka kuko ico bahunze kitarahera abo bagiriza abashize ahabona urwo rwandiko ko batumwe na leta y'u Burundi gucanishamwo impunzi ubu ni umwe muri bo icyatumye duhunga ntikiragahera ikibazo cyo guhonyanga agateka kazina muntu guhohotera abantu ubwicanyi ndengerabutungane kutaronka uburenganzira bwo ku- kuja mu mugambwe ugomba kudashikiriza iciyumviro nk'uko wi- wi- wiyaguye ivyo vyose nta biri mu gihugu nta gitangaza kirimwo kubera iki uwo mugwi n'umwe wahunze batumwe na leta ubu rero ni wowe uri ku gikorwa mu bisanzwe umu gutaha koko ntawubujijwe gutaha mu gihe byokorwa hakurikijwe amategeko umuntu agataha ari bavyishakiye atari ku gahato yamara abateye akamo perezida w'u Burundi bobo bavyamirira kure tubanje kwiyamiriza abavuga ko ngo turi mu kazi ko guhimiriza abandi ngo bahunguke Eh, ngo turi ku kazi ka leta ngo ni leta yadutumye twebwe turi impunzi z'abarundi zipfuza gutaha bivuye ku mutima wacu Eh, bica bigaragara nta twobura amakenga ku mutekano wacu ishirahamwe HCR ryemeza ko ryama ryiteguriye gutahukana impunzi yose ivyisabiye umufasoni dana ig umuvugizi wa hcr mu karere k'ibiyaga binini afurika y'ubuseruko n'ihembe rya afurika yabwiye ijwi rya amerika ko gutaha ari uburenganzira bw'impunzi iyo ari yo yose ariko ko umwe wese abwirizwa kuvyisabira ku gatwe kiwe atagahato kandi agasigura n'impamvu ibimutumye hcr isigura ko yatanguye umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi ziri muri tanzania mu rwanda mu buganda no muri congo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu buganda igice ca mbere c'abarenga amajana abiri catahutse mu kwezi kw'icumi umwaka uheze batahutse n'indege hcr ryemeza ko ikibazo c'umugera wa korona cateye ku isi catumye uwo mugambi uhura n'inzitizi gizeza ushaka gutaha wese avuye na kivare yaba umurundi umunyekongo umusomali canke uturuka ahandi ko yobisaba ku gatwe kiwe naho biruko iryo shirahamwe hcr ryatangaje ko rikeneye uburyo burenga gato imiliyoni miliyoni amajana abiri na mirongo ibiri y'amadolari y'amerika yo kugaburira impunzi z'abarundi gusa muri ayo hcr rivuga ko harimwo nayo gufasha abashaka guhunguka ku gushaka kwabo hcr ryamenyesheje ko ikibazo c'impunzi z'abarundi gisa n'ikiriko kiribagirwa kw'isi nko mu mwaka uheze clementine nkweta salami atwara hcr mu karere ka afurika y'ibiyaga binini yanditse ko hari hakenewe uburyo bungana n'imiliyoni amajana abiri na mirongo icenda na zitatu y'amadolari y'amerika ariko ko habonetse ibice bitarenga mirongo ine ku ijana inkurikizi y'ubwo bukene nk'uko hcr rivyerekana ni ubukene bw'ivyankenerwa harimwo n'ibiribwa mu makambi y'impunzi z'abarundi hcr rivuga ko abo barundi basabirwa imfashanyo ubu barenga gato ibihumbi amajana atatu bakaba bari mu makambi y'impunzi ari mu rwanda muri tanzania mu buganda muri congo no muri kenya pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijuru ry'amerika tuve muri uganda tujya mu burundi aho bamwe mu baturage bahitwa mu kivoga mu nkengero z'umujyi wa bujumbura ejo bazindukiye kuri minisiteri y'ubutabera basaba ko basubizwa ubutaka bavuga ko banyuzwe na leta ntabwo bakiriwe kuko basanze minisitiri w'ubutabera ari mu yindi mirimo kandi niwe wenyine wakira ibibazo nk'ibyo i nairobi inkuru dukesha mugenzi wacu eloge willy kaneza ubu ni umwe mu bantu bari mu miryango amajana ane na mirongo itatu n'umwe iriko isaba gukomorerwa ahantu hangana n'amahegitari amajana atatu na cumi n'umunani mu kivoga ca zone rubirizi komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura ni mu nkengera z'umurwa mukuru w'ubutunzi bujumbura bamenyesha ko bahomowe mu rwimo rw'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri batangazwa no kubona batarahasubizwa kandi hari mu minwe ya leta ayo matongo tuburana kugera uno munsi ari mu minwe ya leta kuko niyo twaburanye ubwa mbere leta yarahamwace irahashikira rero tumaze kubona yuko leta ihashikiriye twaje tuvuga ati ko ari umubyeyi wacu noneho ntashobora kutwangaza yari imiryango amajana ane na mirongo itatu n'umwe urumva imiryango amajana ane na mirongo itatu n'umwe bisobanura yuko ari abantu ibihumbi n'ibihumbi kuko urabona hariho urugo rumwe ruba rufise abantu cumi abantu cumi na batanu abantu batanu abantu umwe urumva rero tugiye kuraba twovuga yuko ari abantu ibihumbi n'ibihumbi abo bantu ibihumbi n'ibihumbi rero bariko barasanzara barabuze abakika umusaya inzara itwikira mu gahinga gahinga nitugire icyo turya n'icyo tunywa mugabo tukumva yuko bashaka kuguma bohereza bene gihugu natwe twarinze ko batworohereza turahebuje umunyagihugu wundi nawe amenyesha ko ubushikiranganji bujejwe amatongo bwabagendeye hejuru y'imanza batsinze mu masentare ariko bararindira mperumbone urubanza rwacu rwaratanguye rurasika no muri sentebe mbo rurava muri sentebe turaza mu yindi sentare bo batirinde urubanza rwanyu rugiye mu mwihwezo bati mbere tuzoza no ku matongo baze ku matongo yacu inshuro kabiri abacamanza mbona n'umusikiranganzi bita ngo ni umusikiranganzi deogide rurema yarahasitse aravuga ati zenzorungika komisiyo ize muvugane twicare hamwe tuvugane n'abanyagihugu twararindiriye amaso yaheze mu nzi turongera turasubira muri sentare yo mu kigobe urubanza turongera turagwirutsa urwo rubanza baratubwira bati ubu rero muri viziyo yagizwe n'umukuru w'igihugu ivuga ati imanza zaciwe kera zitarahera nizicibwe zihereke ubwo rero niho twaca turunguruza batubwira bati urubanza ni ukuza mu kabezi urubanza baragumvirize umwavoka wacu umusingwamaza wacu aravuga ibyo twatakaze aravuga arasaba ibyo dukeneye baratubwira bati ubu rero urubanza rwanyu rugiye mu busikiranganzi rero twari twaze ngaha ngo tumenye neza yuko iyo dosiye yacu kumbure n'ubusikiranganzi buyizi mbere y'uko baronswa inyinshi uyu mukenyezi hari kimusonga kurusha ko namukomoka ko basa n'inyererezi abana twabyaye baratubaza none mwebwe ko muguma mutwangarana aho mwavukiye hari he nkababwira nka jewe nk'akarorero abana ba- baranampambarira rwose sinone mawe ko abandi babyeyi aba- abatama babo babajana iwabo iyo bavukiye none wega mawe ntugira aho wavukiye kuvuga ngo wavukiye mu kivoga none wowe icyo kivoga ntiwokitujyanamo umva ibyo byose ni umubabaro aha abana baratuntuye ku mutima tubayeho nabi rwose nitugira aho twitura n'uwusabye indaro akaba yaraguhaye akantu gatoya ubamwo kugeza ubakubwira ati none abandi bose ntiba- ntibakomorerwa amatongo namwe genda mu matongo yanyu n'abandi bariko barayakomorerwa hirya no hino twe komini mutimbutsi muri kivoga byaranse byaranse sinzi ko komini mutimbutsi abahavukiye ari abarundi abanyagihugu bo mu kivoga bakija kuburana amatongo yabo banavunye akagohe leta bahibwira ahantu yibwe harenga amahegitari amajana ane bababazwa no kubona aho gushimirwa bariko baraturatura kuvuga leta nta nubwo yari ihazi leta twayihamagaza tugiye muri sentare iri ngaha mu kigobe niyo twayihamagaza kugira ngo imenye ibyayo ibyo n'ibyo tumaze kuyihamagaza rero twaca tubona ukuntu iyo kigaruka itugwe mu nda aritwo twayihamagaje n'indi si y'akababaro baduha indi si y'akababaro kubera nitwe twayitoreye naho yaritse umushikiranganji w'ubutungane yategerezwa kubakira uyu munsi siho yarari ijwi rya amerika ryamenyeye ko kuva mu minsi ishize hatangujwe isekeza ryo gusubiramwo imanza zadindijwe muri kahise ku gihe kirekire ata wundi muntu n'umwe yemerewe kuvyigako atari umushikiranganji janine nibizi ubwiwe bwa minwe mu ndwi ishize iyindi miryango igera ku majana indwi na mirongo irindwi n'ibiri yahitwa mu kigeri mu buraruko bwa bujumbura nayo yari yagiye kwitura uwo mushikiranganji imusaba kuyikomoreza amatongo ya kavukire barazwe na basekuruza leta yigaruriye iyaha abandi bantu bariko bayubakamwo amazu aba bijejwe ko mu minsi ya vuba ikibazo cabo kizigwa kugira ngo hamenyekane inzira kigiye gufata eroje burikaneza ijwi rya amerika ukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rugendo ijwi rya amerika ikomeje mu ntara z'uburundi ireba ibikorwa by'iterambere uyu munsi mugenzi wacu venuste nshimiyimana aravugana na koperative y'abavumvu iri mu ntara ya bubanza muri komine ya bubanza hari ishyirahamwe ry'urubyiruko rwarangije amashuri rufite n'impamyabushobozi ariko ruhitamo kuba abavumvu ni ukuvuga aborozi b'inzuki aratangira abaza olivier nzeyimana ushinzwe umutungo w'iryo shyirahamwe icyabateye kugira icyo gitekerezo twebwe abajene abajene ba- bari diplome twagiye hamwe twiyumvira nk'aho abajene b'intabwenge twaciye ku ntebe y'ishure turiyumvira turavuga ati burya anye turakwiye kuja hamwe tukaraba inge twoteza imbere ikintu c'ubuhi ikintu c'ubuvumbi kuko kenshi ikintu c'ubuvumbi ni ikintu ca mbere kimwe amafaranga kimwe amafaranga menshi gose kandi ari- ama- n'umwuga uri- udahurumbirwa n'abantu benshi ariko n'umwuga ugiye kuwucengetera usanga indani urimo amafaranga menshi kandi usanga ari ikintu gishobora guteza imbere umuntu iyo agikoze kandi akagikora agishaka ni ishyirahamwe rero mwashinze muritegerejeho inyungu mwihangira imirimo yego ni kuvuga ko ari niya kintu twa- twayigiyemo kugira ngo twiteze imbere hanyuma ibintu by'ubuvumbi harimo abantu ba- ba sokuru benshi bagiye batwereka nyine ibintu byo korora inzuki bigenda burya nyine twafatiye kwa karorero ka ka- ka- ka ba sokuru bacu badukurira bo bana batwigisha buke buke turabibona ingene bikorwa tumaze kubibona ingene bikorwa twabigiyemo twabigerageza kandi twasanze ari ikintu gishoboka rwose nk'ubu nyine twamaze kubona yuko twamaze kumenyera n'ubu turafise byinshi ubuki bwinshi turafise amabido arenga atanu turafise n'imizinga myinshi irenga hafi amajana abiri gutyo onye mbese muri iryo shyirahamwe ryanyu muravanze mufitemo abasore n'inkumi yego turavanze harimo abakobwa mirongo itatu n'abahungu mirongo irindwi eh, n'abandi bashashe turabahita hasi bakaza bakinjira nta ngorane n'imwe nabo nyene ba- baka- ba- bakinjira mu mwuga w'abavumbi nyene mumaze igihe kingana iki mutangiye gukora yego turamaze igihe kingana n'umwaka n'igice kuva mwatangira mukorera aho ngaho muri komine ya bubanza gusa cyangwa se mukorera no mu tundi turere eh, two mu ntara ya bubanza
ego ikibazo cyiza cyane ni ukuvuga iyi shyirahamwe mu kurishinga twarishyize ko dukoreye mu gihugu cyose ariko kubera ibintu by'uburyo butatu turaronka uburyo bumeze nk'ubukwiye ubu nyine tumaze gukorera mwino komi- mwino- mwino ntara ya bubanza komine bubanza za musigati za mpanda hose turakorerayo hama two tu- two tuba amasante aba- aba- amasante mu zindi ntara ariko ikintu cy'uburyo kubera tutakibona neza biracyatewe- biracyameze nk'itubera intambamyi gutyo onye ariko ubundi uwo murimo w'ubuvumbi mwarawize mu mashuri mwize iby'ubuhinzi
kandi niyo twakira abantu b'amadiplome atandukanye Eh, twa- twashatse kwihangira imirimo kandi ho ku- abadiplome dufise menshi eh, nayo ibintu bitandukanye nka jeff diplome ya elegitomekaniki ariko mu bavumbi harimo turafise abavumbi abavumbi babantuzenye babatekenishe bajya batusanga batwaye imizinga kuyitere gutyo onye basha kuri venisengi bobo nibo bavyiye ibintu vy'ubuvumbi nibo kanini bashwereka ingene bikorwa aho mukorera hose mumaze kuhageza imizinga ingahe Eh, yose hamwe irarenga amajana irarenga amajana abiri yobenga ko dukenya bucyonye kubera mu minsi iheze twari dufise isase nkani twari dufise ijana na mirongo itanu twasubiye gutwara iyindi irenga mirongo itanu kuyitera nyene none iyo mudakora ako kazi k'ubuvumbi ko numvise mwese mukiri n'abasore n'inkumi eh, ntabwo mwakwirirwa inyuma y'inzuki gusa nta kandi kazi mukora yego nivyo hatiye usanzwe ncuruza ibintu vy'amayinite ibintu bita limi kashi n'amayiko kashi kurungika urungikira nk'umuntu amahera acanke uyarotira uyakura kuri konte yeka n'abandi hariho n'abandi usanga bisumamwo buke buke buke buke mu turi tuntu tumwe tuturaka buke buke hamwe indi minsi twa- twafata iyindi minsi mu ndwi yo gu- yo guhura tukaba ibintu vy'inzuki ko zitagiye eh, gutyo onye hama tukacaye tukagana ubuki tukabushi- tukabushira ahantu yego gutyo onye none gahunda yanyu yo mu myaka iri imbere iteye ite murifuza kuzakwira mu gihugu cyose yego ubu kanya twashaka ko tubanza kumara i- intara yose ya bubanza tubanza tukayibambamo imizinga ikwiye tumaze ku- kuyi- kuyiheza tuzoca tuja mu zindi ntara twashaka ko nk'iyo ntara ya bubanza yose twoyimara neza neza dufite nk'imizinga irenga amajana atanu ko tuje tubona kugurura mu zindi ntara gutyo onye mbese leta hari inkunga yabateye muri icyo gikorwa cyanyu eh, cyo kwiteza imbere oya leta ntacyadufasha ntacyadufasha kandi kanini rero turakeneye ikintu cy'uburyo Eh, twasaba yuko yoraba ikadushigikira ko dushoboye gukwiza imi- dushoboye gukwibagiza imizinga igihugu cyose tubone n'ubuki bugwiriye hamwe tubone umusaruro ukwiye ku buryo dushobora kuwushora hanze ubundi tukagushora mu burundi Eh, umugabo w'abavumbi watera imbere rwose yego tugasaba abariko batwumviza aha kwiradiyo ry'u rya amerika yuko nabo nyene boshobora kudufasha badufata mu mugongo kugira ngo dushobore kuronka umusaruro ukwiye umusaruro ukwiye w'ubuki Eh, bitworoheye rwose ko abantu aho bageneye bari diplome kenshi usanga ibintu vy'uburyo bitugora rwose uba bakoze cyane rwose kabisa olivier nzeyimana ushinzwe umutungo muri koperative y'abavumbi mu ntara ya bubanza ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika yego murakoze cyane namwe mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ni umwanya w'ikiganiro amerikana mumenyereye buri wa gatatu muri aya masaha ikiganiro kibanda ku byaranze amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo mugitegurirwa kandi mukakigezwaho na thomas kamilindi
mwaramutse neza mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika abakuru b'igihugu batatu kuri mirongo ine na batandatu baburanishijwe na sena ku birego bita impeachment by'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko congress abo ni andrew johnson bill clinton na donald trump we waburanishijwe inshuro ebyiri muri manda ye imwe yategetse hari ku itariki ya makumyabiri na kane y'ukwezi kwa kabiri mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu n'umunani ubwo abadepite bemeje ikirego kuri perezida johnson niwe wabaye uwa mbere na mbere byari bibayeho niwe tuganiraho muri make ikaze mu kiganiro amerikana andrew johnson yabaye perezida wa leta zunze ubumwe za amerika wa cumi na karindwi yatowe bwa mbere nka visi perezida wa abraham lincoln mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na kane perezida lincoln yishwe ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa kane mu gihumbi magana umunani mirongo itandatu na gatanu amaze iminsi mirongo ine n'ibiri yonyine gusa atangiye manda ye ya kabiri andrew johnson nk'uko itegeko nshinga ribiteganya yahise amusimbura kugira ngo arangize iyo manda nk'uko tubisanga ku rubuga rwa sena ya leta zunze ubumwe za amerika senate akadomo gov perezida johnson yahise atangira guhangana bikomeye n'inteko ishinga amategeko bapfaga iki icyo gihe kongeresi yari igizwe n'abahagarariye leta zari zaragumye mu bumwe bw'igihugu bwatsinze intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu civil war yabaye kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na rimwe kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu leta zo mu majyepfo y'igihugu zatsinzwe ntizari ziri muri kongeresi perezida johnson yavugaga rero ko iyi kongeresi yari inyuranyije n'itegeko nshinga kubera ko kuri we itari iy'igihugu cyose ariko kongeresi yo siko yabyemeraga icya kabiri batumvikanagaho kongeresi yashakaga ko abayobozi ba leta zo mu majyepfo bashoje intambara bahanwa by'intangarugero perezida johnson we yashakaga kubaha imbabazi bose mu kivunge icya gatatu kongeresi yashyiragaho amategeko arengera uburenganzira bw'abirabura bari bakiva mu bucakara perezida johnson akayanga akoresheje ububasha umukuru w'igihugu ahabwa n'itegeko nshinga bwo kuburizamo itegeko kongeresi yemeje iyo yumvise ataryemera ibyo bita veto perezida johnson kandi yari azwiho ko ari umuntu utava ku izima kongeresi yageze aho irarambirwa ihitamo inzira yo kumuhana nuko ku itariki ya makumyabiri na kane y'ukwezi kwa kabiri mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu n'umunani hari ku wa mbere umutwe w'abadepite watoye wemeza ikirego impeachment n'amajwi ijana na makumyabiri n'atandatu kuri mirongo ine n'arindwi maze ugishyikiriza sena yagombaga kukiburanisha nk'uko itegeko nshinga ribiteganya icyo gihe umutwe w'abadepite wa kongeresi y'amerika wari ugizwe n'abantu ijana na mirongo cyenda na batatu ikirego cyari gikubiyemo ibyaha cumi na kimwe birimo kwica itegeko nshinga no kwirukana minisitiri w'ingabo z'igihugu arenze ku itegeko ryamubuzaga kwirukana sena itabimwemereye abakozi ba guverinoma bose babanzaga kwemezwa na sena mbere y'uko batangira imirimo yabo iri tegeko ryitwaga tenure of office act ryabayeho igihe cy'imyaka makumyabiri kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na karindwi kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo inani na karindwi ibindi byaha abadepite bamureze ni nko kuvuga amadisikuru ya rutwitsi no kutemera ko kongeresi yari iriho bikurikije itegeko nshinga ijwi ry'amerika sena yatangiye kuburanisha urubanza rwa perezida andrew johnson ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa gatatu igihumbi magana umunani na mirongo itandatu n'umunani nk'uko itegeko nshinga ribiteganya rwari ruyobowe na perezida w'urukiko rw'ikirenga rw'igihugu salmon chase johnson yari afite abavoka batanu bari bayobowe na henry stanberry wari minisitiri we w'ubucamanza weguye kugira ngo abashe kumuburanira abadepite b'abashinjacyaha bari barindwi bakuriwe na benjamin butler wo muri leta ya massachusetts iri mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika abavoka ba perezida andrew johnson bahamagaje abatangabuhamya cumi na batandatu naho abadepite bazana makumyabiri na batanu urubanza rwamaze amezi abiri ku itariki ya cumi na gatandatu mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu n'umunani sena igiye gutangira gutora kuri buri cyaha yabanje gusohora abaturage bose bakurikiranaga iburanisha itora mu muhezo abasenateri mirongo itatu na batanu bemeje ibyaha byose cumi na kimwe perezida andrew johnson yaregwaga naho cumi n'icyenda babimuhanaguraho icyo gihe sena yari igizwe n'abantu mirongo itanu na bane habuze ijwi rimwe rukumbi gusa kugira ngo umubare w'amajwi bibiri bya gatatu wo kumuhamya icyaha wagenwe n'itegeko nshinga ugerweho bityo andrew johnson aba ararusimbutse ntiyakurwa ku butegetsi yarategetse arangiza manda ye ku itariki ya kane y'ukwa gatatu mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu n'icyenda hashize imyaka itanu mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi na kane yiyamamarije umwanya wa senateri aratorwa nawe yicara mu mutwe wa kongeresi ya leta zunze ubumwe za amerika wari waramuburanishije niwe wenyine mu mateka y'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika wabaye umukuru w'igihugu na senateri ariko yamaze amezi atatu gusa muri sena maze yitaba imana ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kwa karindwi mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi na gatanu usibye Andrew Johnson mu bihe bya hafi aha abandi bakuru b'igihugu babiri Bill Clinton na Donald Trump nabo baburanishijwe na Sena mu mateka y'Amerika bose babaye abere nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi nahagihumurije mbashimiye cyane ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
arakoze thomas kamirindi inshuti mwabanye natwe muri aya makuru aha niho dusoreje ayo muri aka kanya turabashimira mwe mwese mwayakurikiranye mukomeje gukurikirana n'ibiganiro by'ijwi rya amerika fasil gabeho niwe wegeranije aya makuru yari ahagarariwe na frederic nkundikije kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey